You know, just they find excuse up up and down like say na lollywood film im in talk, saying go still rise up again for the tori wey dey go on since saturday wey i bring come for una today e be like say life don show serious lesson on how to behave after defeat as anthony joshua show us say e get better plenty for im head wey im dey reason dis na di koko After di fight wey im lose against daniel dubois joshua no bone face or dey para He just stay calm as ever. Joshua sef still gets sense to thank everybody wey buy ticket to come watch am fight for Wembley Stadium. He just show say he get respect for him fans dem wey support am. Joshua reveal say the reason wey he lose na based on him own mistakes and the skill of him opponents. He no just dey find excuse up up and down like say na Lollywood film. He talk, he say he go still rise up again na so im dey take reason am um, like true champion This should be one big thing wey suppose dey touch our heart as joshua give im opponent salute im show di true spirit of sportsmanship e get as e be The way wey joshua just dey calm and dey look inside himself well well even after the defeat eh e make me respect am pass how he be if he for win This anthony joshua behaviour na good iwa omoluabi culture attitude and heritage a mother really train her well well. The woman really represent good Yoruba motherhood for Yoruba people. She represent us well, walai. Mama Joshua, three gbosa for you. Gbosa, gbosa, gbosa. She be blessing to mothers worldwide and a better accolade for Niger. To all those Nigerians wey dey yarn dust for Joshua, make una hear this. E no matter if Joshua decide to retire today you don't achieve pass any african boxer uh, before am Then go they talk, then go they talk, then go they talk about him for years to come as then they talk great boxing champions before him I beg, before you open dat una mouth again ask yourself who you dey idolize wey it achieve that level of greatness and aláràkà dey dey. aj even though you fall down we believe say you go still rise up strong you be true champion o káre ọmọ yorùbá tààtà. Ìjẹ̀bú nílé àwọn èèyàn àtàtà